radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uyu ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wo muri isanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho na venuste nshimiyimana ikiganiro agasaro kaburaga kirimo ibice bibiri igice cya mbere ni icy'abana baburiye mu mashyamba ya kungu cyangwa se n'abahaburaniye n'ababyeyi murumva umwana w'umukobwa se yasize ku nkombe z'uruzi uwo mubyeyi ntazi niba uwo mwana akiriho umwana ari mu kiganiro agasaro kaburaga yitwa ingabire turajya kandi muri Congo Brazzaville nshuhuje cyane abari mu nkambi ya Kintere mukomere turaza aho ngaho dushaka Narcisse Habyarimana umaze imyaka mirongo itatu atabonana na murumuna we Habineza Damascene icyo ni igice cya mbere igice cya kabiri ndagiharira abana bavuye mu Rwanda mu gihe cya gikolonize abana bavukaga ku banyarwandakazi babyawe n'abazungu bakamburwa ba nyina bagashyirwa mu bigo by'imfubyi nk'icyarisave boherezwaga mu Bubiligi aho batakira bashyirwaga mu miryango ya base ahubwo bagashyirwa mu bindi bigo by'abana batari abazungu ntibabe n'abirabura ndakira umwe muri bo ariko wavutse nyuma y'ubwigenge bw'u rwanda antoinette uwo nkunda ayoboye ishyirahamwe riharanira ko abana bavuka ku bazungu n'abanyafurikakazi bo mu karere k'ibiyaga bigari bamenya imiryango yabo ikiganiro agasaro kaburaga kigiye gufatanya n'ishyirahamwe metis du monde rikorera mu biri kugira ngo dushake imiryango yabo mu rwanda
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga turi mu kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umubyeyi wavuye i kigali ahunga mu kwezi kwa kane akuriwe ageze i butare yibaruka umukobwa amwita ineza ange na bella nyuma y'imyaka makumyabiri n'umunani uwo mwana w'umukobwa ntarabona se abishishikarijwe na nyina Blandine Mukashema Ange na Bella arasomera papa we ibaruwa ifunguye ari mu mujyi wa Maputo muri Mozambique ikaze ku ijwi ry'Amerika na Bella murakoze nagiye numva ibiganiro byanyu ukuntu abana bajya babona ababyeyi nayo njye najya mufashe kubona papa wanjye papa wawe mwaburaniye
sinavuga ko twaburanye kuko sinigeze nanamubona ntabwo umuzi ntabwo muzi
mama wawe yakubwiye ko papa wawe yari mu ntoki
yambwiye ko ari umuntu usanzwe w'umucuruzi sinibuka neza uburyo bamenyanye gusa yambwiye ko bakundanyeho biza kurangira amuteye inda ibyakurikiyeho nyuma ndumva ntabwo mbizi neza ku buryo batandukanye na bera waje kuri iyi si igihe u rwanda rwari rwugarijwe n'ishyano rikomeye mama wawe akubwira amateka yawe yakubwiye ko yakwibarutse
yego yambwiye ko yanyibarutse ageze i butare yavuye yabaga kacyiru ava kacyiru atwite inda y'amezi umunani yaje kubyara ageze i butare yakomeza urugendo agana muri congo aho twaje kuva mfite imyaka itatu none se mama wawe yigeze akubwira ko akimara kukwibaruka hari uwamuzaniye igikoma ko hari uwazanye ikigoma cyo kugufubika ko hari uwamwondoye uwo muntu babyaranye yigeze akubwira ko yongeye kumubona yambwiye ko atigeze amenya amakuru ye ngo gusa nyuma baje guhurira muri congo ariko ngo ntabwo bavuganye gusa barabonanye umwe yabonye undi umwe arakomeza undi arakomeza ariko se papa wawe yamenye ko wavutse
yari abizi uko ngo natwite we yari abizi ko atwite na bera ufite imyaka makumyabiri n'umunani muri iyo myaka yose ntabwo wigeze na rimwe umenya papa wawe ntabwo nigeze mumenya sinigeze nanamubona sinigeze numva wenda nanyishyurira n'ishuri gusa mama yambwiraga nyine inkuru zagiye zibaho gusa ko sinigeze mubona ntabwo yigeze amfasha kereka rimwe nigeze kujya kumushaka muza kubonana n'umugore we ariko we ntitwabonana mwari mukiri muri congo oya twe twaragarutse mu rwanda ahubwo niga ndi mukuru niga nko mu wa mbere segonderi nibwo navuze nti reka njye gushaka papa ndagenda mbona barumuna biwe murumuna wiwe umwe njya kureba ahantu umugore yakoreraga ngo wenda ndebe barumuna banjye kuko kuri mama navutse ndi umwana umwe nta- nabo sinabashije kubabona nabonanye na madamu wiwe gusa arambwira ngo abana bagiye kwiga ngo n'umutware ntawe uhari ubwo kuva ubwo nyuma yaho naje kumva ngo yagiye muri amerika ubwo amahirwe yo kumubona bararangiye ageze no muri amerika ntiyashubije amaso inyuma na n'ubu ntimuravugana ubwo yahagera nagerageje kumuvugisha mbona nimero ye nkamwandikira ariko ntigeze ansubiza narahamagaye ntabwo yigeze yitaba
nabera wigeze ufata akanya ko kumwoherereza amanota yo ku ishuri umwereka ko wiga ugatsinda wigeze se umwoherereza udufoto kugira ngo akurebe ko wakuze nugira imana usanga ufite n'isura ye icyo kintu wigeze ugikora kugira ngo nawe akurebe avuga ati uyu mwana ni uwanjye anteye ishema ni nabera wanjye yego na- ndamwandikira nkamwohereza amafoto yanjye nanamwohereje n'ifoto y'umwana wanjye ariko ntiyigeze ansubiza n'ikintu na kimwe Nabera tumaze iminota irenga itatu tuganira umbwira iby'ubuzima bwawe umbwira amakuru ya papa wawe ariko ntabwo urambwira papa wawe uko yitwa papa wawe yitwa nde
umbavu wanjye yitwa munyaneza venza akaba yari umucuruzi ya ndakeka nari umucuruzi ibyo ari byo byose
magingo ya se aracyacuruza cyangwa yabaye pasitori
nigeze hari umuntu unigeze kutubwira ngo ngo yabaye pasiteri ngo nimba ngo atware ikamyo muri amerika ni kwa kundi umuntu akubwira amakuru ariko utayahagazeho ntabwo mbizi neza ariko numvise abantu benshi bemeza ngo ni pasiteri
nkubajije gutyo nkubaza niba ari pasitori nshakishiriza hamwe nawe papa wawe ntabwo muzi ndi hano kugira ngo ngufashe kumushaka ese ubundi na bera nongere nkubaze papa wawe uramushakira iki
Eh, ikintu mushakira numva nifuza kumumenya nk'umubyeyi ikindi urumva kuri mama navutse ndi umwana umwe nifuza kubona n'abandi bana biwe nabona ko nyine mfite abandi bana dufite dufitanye isano nawe akamenya akanambona mu kanya wambwiye ko wamwandikiye kenshi ariko ntagusubize mu mabaruwa menshi wamwandikiye eh, mu yo wibuka cyane eh, ni iyihe
iyo nibuka namusabaga ko basi nimba we a- a- ayumva atanshaka nk'umwana we basi yampa amahirwe nkamenya abandi bana kuko kuvuga uri wenyine ntabwo ari ibintu biba byoroshye ntabwo nta gisubizo nabonye kuba warakuze utumva imodoka ihinze cyangwa ipikipiki cyangwa igare ngo ugire uti paparaje kuba utarumvise imyugariro ikomanye ngo uvuge uti paparahari kuba ataragusimbagije ngo ukimbagire ibyo ngibyo na bera wabyakiriye uti urumva ntabwo biba bishimishije ariko urumva byamberaga umuzigo nkiri umwana niga wenda nabura nka minerivare abandi bana bakavuga ati papa bimeze gutya na gutya urumva nyine ubu- wumva ko papa wari wakaba afite ubushobozi bw'ibintu byose aba afite ibibazo ari we ufite igisubizo cy'ibibazo byawe ubwo rero kubona ufite ibibazo ntawe uhari nta n'uhari ibyo uravuga ati ntawe mfite mwana wanjye byaga ari ibintu bikomeye ariko uko nagiye nkura nagiye niga kubana nabyo ndabimenyera Mm, numva ko aribwo buzima ahubwo ubu ikintu cyakindemerera ni ukumva ko hari abandi bana bamukomokaho ngo tunasa ariko ukaba utababona ubu kugeza ubu nibyo mba numva bimbabaje ibyo by'umubyeyi byo nagezeho ndabimenyera ndabyakira warabyakiriye ariko ntiwarekeye aho na n'ubu waje hano mu kiganiro agasaro kaboraga kugira ngo eh, tugufashe kubahuza ko wambwiye ko ukunda kumwandikira uwagusaba kumwandikira ibaruwa ifunguye wamubwira iki ikintu numva nshaka kumubwira ni uko numva nifuza kumubona nawe akambona akabona n'umwuzukuru wanjye kandi numva nifuza ko yampa amahirwe yo kuvugana nawe nkavugana n'abandi bana ndumva nta bintu byinshi namubwira gusa yumva icyifuzo cyanjye agiha agaciro ndumva aribyo namubwira urakoze cyane nabera ukomeze utegereze wizeye kandi ugira amahoro yego murakoze cyane namwe mugira amahoro
agasaro kaburaga kabonetse
maze kumva agahinda ka nabera ariko cyane cyane urukundo afitiye papa we nahise muhamagara uwo mupapa ambera imfura aranyitaba mu butumwa bw'umukobwa we yemera ko nabahuza bakavugana alo ni vincent munyaneza urakoze cyane kuba umboneye kano kanya kugira ngo twongere tuganire wa mwana nakubwiraga na bera turi kumwe hano mu kiganiro arakumva na bera sinzi aho ndi buhere ariko nagira ngo nguhinde ya bukuru uwowe Vincent munyaneza na bera arakumva musuhuze
ya ndamusuhuje bera amakuru yawe
ni meza yanyu
yacu ni meza ya mwakomeza noneho
reka nkomeze nari nabahaye akanya kugira ngo mushobore gusuhuzanya mwarimu kumburanye nubwo bwose mwarimu utarabonana na bera rero uyu mupapa niwe wambwiye ko ari papa wawe naramushatse kugira ngo nshobore kubahuza namubwiye uwuri we mushimire ko yambereye imfura akemera kuza kugira ngo muganire akubone akumve nabera tuvugana ushaka papa wawe warambwiye uti papa wanjye ndifuza kugira ikintu mubwira hari ijambo ry'urukundo mufitiye none ari hano rimubwire nanjye ndyumve mpari nzabe umuhamya w'urwo rukundo ikintu navuga ni uko nishimiye kumva ijwi rye nishimiye kumva ko nyine yanyemeye sinzi nimba ndanyemeye nk'umwana we cyangwa yaranyemeye kuko wenda yumvishe namushatse ariko biranshimishije no kumwumva najyaga numva mfite ubwoba ko wenda nazava mu mubiri cyangwa akava mu mubiri tutavuganye cyangwa tutabonanye nubwo tutarabonana ariko ndabishimira imana numva nta bintu byinshi mfite navuga kandi nawe ndagushimiye cyane
nabera ashimirwa muri uko gushima none se wowe munyaneza uyu mwana w'umukobwa uvuga ko uri se ntakiri umwana kubera ko yarakuze kuba kwita se ni umugisha ubonye nk'umubyeyi kandi nongere ngo ushimire ko utajuyaje igihe nkweretse ibimenyetso bigaragaza ko ashobora kuba ari umwana wawe nagira ngo nkubaze magingo aya ubu tuvugana hari na benshi bakumva muri kino kiganiro agasaro ukaburaga nk'umubyeyi wabyaye ukaba wumvise ijwi ry'umwana wawe wari umaze imyaka makumyabiri n'umunani utabona urumva umeze uti
ndumva nishimye kuba niba ari umwana wanjye urumva ntabwo turaganira neza ngo numve uko bimeze yego ubwo ninganira mbese tumaze kuganira tukumvikana cyangwa se mama we niba ahari tukaganira nawe ubwo nakubwira icyo turageraho cyangwa se ariko mu by'ukuri ndishimye kandi ndamushimire ko yagize ubutwari bwo kumuza gushakisha akaba angezeho nabyo ni byiza ndagushimye cyane ubere urugero abandi babyeyi babyaye akazi kanjye karangiriye hano icyo nkora cyo guhuza abana n'ababyeyi ni hano mbirangiriza nkaba ngira ngo mbaha akanya mbaha akanya mujye ikambere muganire nk'umwana n'umubyeyi igihe cyose muzashakira kuza mu kiganiro muvuga muti hari icyo dushaka kubagezaho hari icyo dushaka gusangiza abumva ijwi ry'amerika zabakira mbahe rugari nagira ngo rero mbareke mujye ikambere mugende muganire buri wese ngiye kumuha nimero y'undi kugira ngo mushobore gushirana urukumbuzi mbasezeyeho kandi mbifuriza amahoro y'imana
agasaro kaburaga karabonetse agasaro kaburaga karabonetse
umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'irindwi turi mu cyahoze cyitwa zayire umugabo yahunganye umwana w'umukobwa w'imyaka ibiri agenda amutwaye ku bitugu bageze ahantu hari amazi magari amasasu avuze ubuhuha ababyeyi bavuze iyabahanda wa mugabo ashobewe afata umwana amufubika ikigoma amushyiraho aragenda ati kubw'amahirwe iki gise kiramwanzi kizarokoka uwo mwana yitwa specials w'imana amazina yahawe n'ababikira bareraga abana bagaruwe mu rwanda ntibabone imiryango izina rye nyakuri ni ingabire ari mu karere ka nyaruguru umurenge wa nyagisozi akagari ka nyagisozi umudugudu wa nyamiyaga navutse igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe eh, cyangwa na kabiri kuko mfite imyaka mirongo itatu n'umwe nyine duhunga jenoside baduhunga ibyo nibuka nibuka ko twahunganye na papa Mm, akajya agenda ntwaye ku rutugu twaciye n'ahantu henshi ahantu hari amazi menshi ubwo ngubwo rero turagenda aho yansize ntago mpazi ariko bahadukuye n'imodoka batugarura mu rwanda ubwo rero bamaze kutugarura mu rwanda abantu ntago bari bwa- bwajye mu ngo zabo twacaga nyine ku bantu ubundi bakadukura mu modoka bakadu bakaduhagarika abenshi bagiye babona imiryango yabo twebwe rero twabuze imiryango nyine batujyana mu ki- mu bigo icyo kigo cyari i butare komine ya ngoma perefegitura ya butare none u- ugeze mu kigo eh, aho ngaho mu kigo cy'imfubyi i butare eh, abari bakuzanye hari agapapuro bahaye ikigo kikwakiriye hari izina babahaye bati uyu mwana yitwa kanaka hari akantu wari wambaye mu ijosi se kerekana uwo uri we hari akantu se wari wambaye ku kuboko hari ak- hari ikintu wibuka cyatumaga ukubonye yamenya aho ukomoka n'aho uvuye
Eh, oya sibyo wenda u- am- yamenyeye nko ku twotso nari mfite numva nta kindi yabasha kumenyera Ni- tugeze mu kigo batwise andi mazina kubera nyine abamatwa cyari icy'abamasera batwita andi mazina nyine kugira ngo bajye babasha kudukontorora kumenya uko batugaburira na benshi batwa batwise amazina kuko twari batoya
birumvikana wari muto cyane n'aho miseke urarwana ka wa munyarwanda kubona ah, unanibuka ko bakwitaga ingabire cyangwa se ingabire Um, noneho uri hano mu kiganiro agasaro kaburaga tugerageze gusubira inyuma Yego.
kera ukiri akana gatoya ugikina papa wawe Mm.
agenda aguteruye noneho unyibwirire uh, ubu noneho nta mumasera uhari unyibwirire gewe umbwire utuntu twose waba wibuka twose twose twose papa wawe wagendaga agutwaye ku, uh, ku rutugu ntago wibuka ukuntu yitwaga ntago mwibuka ntago nibuka izina rye ntago umwibuka ntabwo ugeze mwumva ahamagara mama wawe na mama wawe nta zina rye uzi oya nawe ntawe nzi gusa nakundaga ngiye kubona papa ntabwo mbizi nimba mama nari nanamufite gusa papa niwe nabonaga ukunda kunyitaho papa niwe wakwitagaho cyane nta bandi bana babaga mu rugo aho wari uri baguteruraga eh, nta bakuru bawe wari ufite
bari bahari basaza banjye babiri
amazina yabo se waba uyibuka
Yego. ntabwo nyibuka Hmm.
Mm.
ubu se ikintu wibuka ni irihe zina wibuka ry'umuntu waba afitanye isano nawe cyangwa n'umuryango wawe nta gerageza kwibuka wibuke izina byibuze ry'umwe ry'umwe muri bakuru bawe
Eh, amazina rero nabashije kwibuka ariko ntabwo nzi nimba ari musaza wanjye nimba ari papa ntabwo mbyibuka ariko Yego.
amazina atatu ndumva nyibuka yego ayo ngayo niyo nshaka harimo n'ayaje nyangezi harimo nyangezi yego harimo na damascene yego harimo na nikuze nyangezi damasenti na nikuze Mm, aya mazina wumvaga bayahamagara nka nyangezi iri iri zina uryibukira kuki
n'ayo mazina nagomeje nyibuka kuva nkiri mutoya Mm,
nkumva nyinanjemo gutyo gusa nkumva ayo mazina ndayibuka nyangezi ashobora kuba ari musaza wawe damasenti ari irindi zina rye cyangwa se damasenti ari undi musaza wawe eh, naho nikuze nawe akaba ari mukuru wawe
Eh, ariko nta mumama wigeze ubona mu rugo wahabonaga abandi bana ukabona na papa wawe ariko nta nta nta nta mumama wahabonye
nta mama nakundaga kubona ntawe nabonaga nta mumama wabonye wakonkeje waguhaga ibere wagusimbagije wakogeje akagusiga akakuryamisha ntawe wabonye ntawe nabonye nyine nari nkiri mutoya ntawe nabonye iyo wajyaga kuryama ntawakuririmbiraga uduhozo ngo agusinzirize uwo nabonaga ni papa nyine nk'iyo yavaga ku kazi nirukaga we namusanga Mm.
ariko ndumva nta mama nigiraga mbona aho mwari mutuye eh, wirukaga usanga papa wavuye ku kazi mwari mutuye hafi y'umuhanda mwari mutuye mu rusisiro mwari mutuye ahantu hirengeye mwari mutuye ahantu hameze gute
Eh, nabonaga ari nko ku muhanda kuko yarazaga nkabona ageze mu rugo yego
Mm, nibyo- nibyo nibuka byonyine
ubu uvuze nti nikuze nikuze Mm, iryo zina ryo urumva warihande
nariha nka mama kuko ninjye mukobwa iwacu nari njye njyenyine specioza uwimana urakoze cyane kumfasha kugufasha uh, kwibuka ndagushimiye cyane kuba wizera ijwi ry'amerika kiganiro agasaro kaburaga ngaho ugira amahoro yego murakoze cyane
agasaro kaburaga
mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umusore w'imyaka makumyabiri n'itatu selemani runanira yavuye iwabo i kigali ahunga yambuka nyabarongo azamuka ruyenzi ageze i nyarubuye ya gitarama mushiki we batamuriza salama amenya ko yahatashye ntiyaharaye yakomeje yatanya ashaka kujya i burundi anyuze i bugarama uko atahageze yaheze he ngiryo ihurizo mushiki we batamuriza yizera ko akiriho ari mu kiganiro agasaro kabura gatuye mu karere ka gicumbi umurenge wa kageyo akagari ka nyamiyaga umudugudu wa gatare naje gushakisha umusaza wanjye witwa runanira selemani twaburanye mu kwa gatanu icyenda na kane mwaburaniye hehe byagenze gute twaburaniye i kigali muri kicukiro ahantu bita muri kimisange twerekeza inzira y'i muhanga we atega icyangugu niho hantu twaburaniye
ariko se kugira ngo mutandukane byatewe n'iki mwari mugeze he nyirizina twebwe mu by'ukuri nta nubwo twatandukanye ko njye navuye mu rugo mbere we aza nkurikiye ngeze igitarama bambwira ko hari umudamu wambwiye ko yamubonye igitarama ariko kuko hari abantu benshi hari ubwicanyi bwinshi na- nirinda kujya kumushakisha ngo mahamwe mugera igitarama mwahageze muturutse he twarageze tuva i kigali mu gihiriri cy'abantu benshi icyo gihe selemani yari afite imyaka ingahe wowe wari ufite
selemani yari afite imyaka makumyabiri n'itatu njye n'uw'itandatu na karindwi icyo gihe nari mfite makumyabiri n'irindwi
kuva i- mugeze igitarama umuntu yarakubwiye ngo yamubonye ariko si yamubonye hehe wadoma kuvuga uti yari i kabgayi yari mu mujyi yari hehe icyo gihe yari mu mujyi yari mu mujyi ntekereza ko yari aho ngaho kuko hari hafi y'inyabisindu hari umwana biganye ariko yamubonye mu mujyi none se niki kikubwira ko yakomeje ajya i cyangugu ubwo hari abandi batubwiye ko buriye bisi zerekeza i cyangugu bageze intendezi ahantu bita intendezi ngo babakuramo we ngo baramwica andi makuru araza tubwira ko ati selemani ntimukavuge ko yapfuye yari umugabo umwe abudaru bari muri amerika ati selemani namubonye i goma ari kumwe n'abazungu tubura icyo dufata ejo bundi numvise iki kiganiro ndavuga ngo kubera iki ntashakisha nanjye uwo abudara uvuga uri muri amerika umubonye kuri goma yahamubonye ryari yahamubonye muri ibyo bihe by'ukwa gatanu kurangira gushyira ukwa gatandatu
ari kumwe n'abazungu bakora iki bakorera irihe shyirahamwe nuko yabibwiye umusaza data wacu n'ubu ntakiriho araza atubwira gutyo ariko tureberwa n'icyo dufata uwo abudara aracyariho we
aracyariho usibye ko sinzi andi mazina ye bamwitaga butara papa kamera nzi ko ari aho ariko sinzi ngo ari mu wuhe mujyi sinzi ngo ari he.
umunyarwanda witwaga papa kaneto abudara Eh.
Eh, yaratuye i nyamirambo yaratuye hehe i kigali mu rwanda yari atuye ahantu mu rwampara ni muri nyamirambo naho ariko ni mu rwampara abanyarwanda baraziranye ntabwo hazabura umunyarwanda uzamenya papa kaneto abudara wari utuye i rwampara nawe yaba yumva ijwi ry'amerika muri kano kanya akaba yadufasha kumenya amakuru ya selemani runanira niba kuko yaramubonye kuri goma icyo gihe n'undi wese wagira amakuru yadufasha kugira ngo tumenye niba akiriho ataraguye intendezi nk'uko eh, mushiki we eh, salama batamuriza abimbwira muri kino kiganiro agasaro kabura gasalama batamuriza umusaza wawe ni iki wumva cyaba cyaratumye uretse ubwo bwoba yari afite asangiye n'abandi bwo guhunga ariko se kuki we yagiye agana izo za cyangugu eh, ntimugumane aho oh, wari uri igitarama byatewe n'iki
we yari afite objekitifu yo gukomeza agacanga mu bugarama akagera i bujumbura yari afite ubwoba bwinshi akanga ko dupfira hamwe
hari abavandimwe n'inshuti yari afite mu burundi yagendaga asanga
oya yari avantire yari ugushakisha byo kuramira ubuzima avuga ati aho gupfa none
yego nta muntu se uretse uwaguhaye amakuru eh, atari meza y'intendezi ntawugeze akubwira ati namurabutswe icyangugu agerageza kunyura izo za bugarama kugira ngo agane i burundi oya ntawe
nta yandi makuru yandi mwamenya atari ayo ku buryo nawe muri iyi myaka wari umukobwa mukuru uciye akenge nta yandi makuru wamenye yari gutuma wibaza uti musaza wanjye ntabwo ari aha ashobora kuba ari ahandi oya nta yandi twe kugira ngo twakire twiyorohereze twakire iby'intendezi ariko ibyo ngibyo bya papa kaneto ntitwabiha umwanya ariko aho numviye kino kiganiro niho nagize akantu ndavuga ngo reka nanjye ngerageze ndebe wenda onse jame ashobora kuba ahari wenda azi ko twe tutakiriho nti- ntatekereze kuba yasubiza amaso inyuma niba arahari ni ibintu bishoboka abantu mm, bagiye bahunga bagatatana batabishaka ugize aho agera akibwira ntarebe inyuma akavuga ati ntawasigaye eh, akumva yenda atakwifuza gusubira aho yavuye ngo ajye gushakisha avuga ati ndahasanga nde Ah, ni byiza ko uvuga uti reka ah, muhamagare reka mushake niba akiriho Ah, ubwo azakumva Um, birumvikana salama umaze imyaka makumyabiri n'umunani utandukanye na musaza wawe selemani ubu ngubu ni umugabo w'igikwerere Um, nawe uri umubyeyi warabyaye Um, kuba imyaka makumyabiri n'umunani ishize utamubona urambwira uti nagezeho ndiyakira ni mfata ayo makuru ambwira yuko atakiriho kugira ngo eh, mbegewe ariko ntabwo wigeze umushyingura niyo mpamvu waje hano mu kiganiro agasoro kabura uvuga uti ningira imana nasanga akiriho iyi myaka makumyabiri n'umunani eh, wabayeho utazi aho umusaza wawe ari hari ubundi wigeze ubona umwanya wo kugira ngo uganire ikibazo cye n'umuntu umubwira uti nari mfite mm, musaza wanjye twatandukanye gutya twabanaga gutya ngo umuvuge kugira ngo oh, umwibuke Eh, twagiye tubivuga kenshi ngerageza no kujya nshyira amazina muri facebook ngo mushakishe ndavuga nti niba ariho ari kerike pare ashobora kuba wenda ari konegite ntashakisha ahantu hose biranga bigeze aho ndarekera
ababyeyi banyu baracyariho hariho umukecuru umusaza we yitabye imana muri icyenda n'umunani
umusaza wawe seremani niba akumva uh, kano kanya dusigaranye umunota umwe nkunda kubikora iyo mbakiriye muri kino kiganiro kugira ngo uh, mbahe ishusho y'uwo mama ushaka mugire umwanya wo kugira ngo mubwire ashobora kuba ariho akumva aho yaba ari hose ni iki kintu wumva wamubwira uramutse ugize imana ukamubona musaza wawe seremani wamubwira iki wamubikiye muri iyi myaka makumyabiri n'umunani ishize namubwira ngo niba ariho abanguke mama atari yapfa komera komera unkomereze n'uwo mukecuru ukomeze utegereze wizeye kandi ugire amahoro Eh, murakoze
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
rusizi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kabiri narishise habyarimana yari umusore w'ingimbi akira itabaro yinjira mu ngabo z'u rwanda kuva icyo gihe murumuna we habineza damascene ntaramubona hashize imyaka icumi bavuganye kuri telefone ntibyatinze barongeye baraburana habineza damascene yitabaje ikiganiro agasaro kaburaga ari mu karere ka gasabo umurenge wa remera akagari ka nyarutarama umudugudu wa kibiraro ya mbere yitwa habyarimana narisisi twatandukanye igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri ubundi ngewe mvuka i cyangugu mu karere ka rusizi ubwo rero aho ngaho niho twari dutuye yaje kuhava ajya mu gisirikare noneho ajya mu gisirikare kuva icyo gihe ntabwo twari twongera kubonana yagiye mu gisirikare muri mirongo icyenda na kabiri Eh, kuva icyenda na kabiri ntabwo urabonana nawe ntabwo ndongera kubonana nawe
amakuru ya nyuma se ufite akubwira ko aha- aherereye he bo hari igihe hashize nk'imyaka icumi eh, hari ahantu nigeze gu- kujya igihundwe ir- iriya mu karere ka rusizi yego ihute ya
Eh, noneho ubwo mpageze hari umugabo banyeretse ngo wa- wari ufite nomero ziwe njya kumureba ngezeyo mubaza amakuru arambwira ngo afite nomero za narisise mubaza ahantu yaba ari ambwira ngo ko bavugana aba burazavire nagerageje kumwaka izo nomero arazimpa nanjye nzicishamo numva ziciyemo turanavugana nawe eh, ambaza amakuru nanjye mubwira ndi ubwo tukajya tuvugana gake noneho nyuma hashize nk'imyaka nk'ibiri ubwo ntangiye kumuhamagara numva nomero ntigicamo none ubu ngubu ndumva hashize nk'imyaka hari hafi umunani ntavugana nawe na n'ubu ngerageza iyo nomero byaranze ntabwo icamo sinzi uko byagenze muri make
ntabwo uzi niba akiriho ntabwo ntacyo mwapfuye nta makuru yongeye kuguha ni wowe wamuhamagaraga cyangwa se nawe yanyuzagamo akaguhamagara naramuhamagaraga nawe akampamagara yampamagaraga n'inshuro nyinshi aza kumbwira ko yashatse n'umugore ambwira ko ya- babyaranye n'abana ariko sinibuka umubare yambwiye ariko ubwo amakuru nyaheruka icyo gihe nyine kuva nomero ye ya- i- i- i- mbega yahagarara ariko igihe mwavuganaga mwabaga mufite urugwiro rw'abantu baganira nk'abavandimwe
cyane twabaga dufite urugwiro ahubwo buri wese agatangara akabura- tukabura mbega uburyo tuzabonana nageragezaga no kumubwira ngo atahuke akambwira ngo aracyabitekerezaho ngo azambwira ambaza amakuru yo- yacu yose ayo mu rugo aya bashiki bacu yose ndayamubwira ambaza aho nsigaye mbamubwira ko nsigaye ndi kigali ambaza ibyo nkora byose ndabimubwira mbega nawe aza kumbwira ibyo akora mbega mbwira imibereho ye yose basi nyuma rero tuza gutandukana gutyo nyoberwa uko byagenze ashobora kuba yarataye telefone harimo nimero yawe eh, ntashobore kongera kuyibona kubera ko niba yari afite nimero yawe nta wundi yayisangiye nawe birumvikana ko ntawe yari kuyibaza nawe kubera ko nta nimero ye wari warahaye undi muntu kandi n'ibimuha akaba yarayitaye ntabwo byari kuvuga yuko wari kumushaka ngo mubone ibyo ni ibintu bishoboka Um, gusa ariko hashize imyaka umunani imyaka umunani nta handi hantu washakiye kugira ngo uvuge uti umuntu tuba tumaze iminsi tuvugana mwaka umwe urashize ibiri irashize itatu ine itanu itandatu irindwi umunani urumva atari myinshi Eh, ni myinshi naje gusubira ngewe urumva kuva icyo gihe naje ku- kuba i kigali mpamaze igihe kinini nasubiye kuri wa muntu wari warampaye iyo nimero kuko hari kera nawe sinzi niba eh, ukuntu yajyaga amuvugisha kuko nta telefone yagiraga ubwo rero ni- niyo yari kuba afite telefone nari no gutwara n'iyiwe kuko nari kujya mubaza byinshi ariko naje gusubira nsanga bara aho babaga hagiye ibikorwa remezo barabimuye sinamenya ahantu yagiye ubwo nawe twaburanye gutyo ntitwongeye kubonana ariko tuvugana n'uwo nguwo yambwiraga ko ari mu ari musaza w'umugore wa narisisi uko bashakanye rero bashobora kuba barashakaniye aho mu buhungiro kuko nawe ntabwo yari azona risisi yumvaga gutyo ko ari muramu we ariko nawe atamuzi muri make nimero wayihawe na muramu wawe nawe kubera ko niba ari muramu wa narisisi ubwo nawe ni muramu wawe Eh, niwe wari wayimpaye nongere ngushimire cyane kuba waje hano mu kiganiro agasaro kaburaga ukomeze utegereze wizeye kandi ugire amahoro murakoze cyane kandi iki kiganiro nagiye nkumva inshuro nyinshi numva mbega imana yaragukoresheje cyane yagukoresheje mu gihe twari tugukeneye ni ukuri kandi numva abantu bagusabira imigisha nanjye nagusabiye umugisha reka ntekereza ko nanjye ushobora kugira icyo umarira niyo mpamvu nashakishije nomero yanyu ngize amahirwe ndakubonye ndatekereza ko imana izamfasha tukongera tukavugana amasengesho yawe imana yumve tegereza wizeye kandi ugire amahoro murakoze cyane namwe mugira amahoro
mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'amerika muri benshi mwaje hano mu kiganiro mwifuza ko twabafasha gushaka abana b'abakobwa n'abahungu bavuye mu rwanda mu gihe cya gikoronize abana bavukaga ku banyarwandakazi base ari abazungu ku kibamburwaga ababyeyi ku kibajyanwaga mu bubirigi naho ntibahabwe ababyeyi abavutse nyuma y'ubwigenge bose babayeho bate kubaho mu gihirahiro bakuryanira inzara utumva imyugariro ikomanye ngo ugire uti paparaje ababyeyi babo b'abanyarwanda nabo babaheruka bakibabyara muri kino gice cya kabiri ndakira antoinette uwo nkunda wavukiye i butare icyarwa sumo yashinze ishyirahamwe metisi du monde riharanira inyungu z'abametishi ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze none ni iki cya mbere cyatumye mufata icyemezo eh, cyo gushyiraho iri shyirahamwe ryanyu le metisi du monde
icya mbere ni ukwiheraho uko nakuze uko navutse mbega nkavuka ku babyeyi babiri umwe ari imbange y'umugereki n'umunyarwanda n'umunyarwandakazi hanyuma n'undi mama wanjye nawe akaba yari umunyarwandakazi noneho rero barabana ariko nigeze imyaka ibiri baratandukana buri wese ajya ukwe akora ibyo akora ajya mu buzima bwe ntekereza yuko bambyaye bakiri bato ubwabo ubwabo nta nta resiponsabirite bari bafite bari bafite mu mutwe wabo nuko ubwo rero mba ahantu hitwa icyarwa cya rwasumo niho nakuriye niho nabaye kuba nkiri umwana kuri kwa nyogokuru wanjye wabyaraga donku data ndahakurira mbaho mu buzima butoroshye rwose urabona umwana mutoya sego nubwo ngewe hari igihe njya ntekereza nari nzi n'inzobe ariko ndi inzobe isanzwe urebye hari kereka imisatsi nuko nkajya mbona abantu bose bambwira yuko ntari uwaho ntasa nabo nanjye ubwanjye sinari nzi uko nsa kuko nta kirori nagiraga cyo kwireba nta twari mu buzima rwose bw'igiturage byo kotsa nyirankono byo gutora inkwi byo kujya kurera kuragira amatungo inka ihene mbega nazo tukanararana kuko nta nzu nini twari dufite twari dufite twararaga aho ngaho twatekeraga n'aho twararaga byose nuko murabona ubuzima bw'igiturage kuko bumwe bwa cipo koko nuko ariko nkajya numva ko bavuga ati uyu ni umuzungu ese umuzungu wapfubye umuzungu wakennye ese ibi bintu babikura he ntazi ukuntu nsa ntazi ni ukuri ntabwo nigeze nta referanse nari mfite nta muzungu wanyuraga aho hantu uretse rimwe na rimwe nko muri ariberito noneho habaga hari nk'abazungu bazaga baba foresitiya cyakora nkumva simbatinye nkajya nko kubareba ariko se abo bana mwakinaga mwotsa nyirankono iyo wabonaga bakureba bakabona birumvikana uri inzobe cyane ariko se hari nk'abazaga bakagukora nko mu musatsi y'irende bakajya bakurura bavuga bati turabona wowe uri umuzungu utari umwirabura nkatwe rwose bakayikurura kugeza n'aho bagiye inyogoko yajyaga nyogosha rwose burundu yanyogosha ibisiga bikaza bikankubita ngo mu mutwe ngo ko mu mutwe wanjye hareraga ubwo nyine amaraso akava nkayoberwa rero nanjye ibyo ndimo cyakora nkibaza se aba bantu ko nta kuntu byari bimeze icyakora byarambabazaga cyane ku buryo nahoraga ndira noneho nza kujya mu mwaka wa kabiri nkujyamo mu mujyi i butare ku kibikira ngeze ku kibikira nibona utangiye kubona rero sasa abarabu ntangira kubona abana mbega basa nanjye rimwe na rimwe mbona noneho bo nibo bananyigira tugakina ariko rwose burya abana batoya barashondana barashondana kandi n'ubusanzwe n'aba ngaba bose n'iki gihe njya mbibona barashondana ariko icyo gihe birakubabaza cyane bigatuma rero wibaza uti ngewe mva hehe bigenda gute nkabona nk'abarabu cyangwa abahinde baba butare baranyegereza twakina nkabona nabo nibo bemeye ko dukina nuko nza kumenya rero ko ntari uwaho kuko natangiye no kujya mbatemberera nkajya nkabona n'ikiyo noneho cyo kwireba nkasanga koko wa mugani hari ukuntu mfite hari akantu kataboneka katameze nk'akabara n'umwana twari twavukanaga murumuna wanjye nkabona koko tudasa ariko nawe agakunda kubimbwira ntacyo nakora cyose ngo ndi umuzungu yewe na nyogokuru akambwira ati uri umuzungu koko ujya ubyemera ni ryari waje kugeraho ukumva noneho ubonye icyo nakwita ikiranga muntu cyawe ukavuga uti uyu ni jyewe nitwa antoinette nduwo ndi we kandi ndifuza yuko abantu bamfata gutyo ni ryari icyo kintu cyakujemo wari ugeze mu kihe kigero ya ubuzima bwanjye bwagiye bwarahubanganye cyane kuko n'abasore nka twanganaga nabo baravuga bati ahubwo rwose se wowe kuri umuzungu ugasanga si ntibandiraga nk'abandi bakobwa dukorana tubana tugira gute nkabona rwose buri gihe ndi ku ruhande rwo kumva ko bambona ko ndi umuzungu ariko ntabwo ari byo kuvuga ngo baranyangaga yego hariho abantinyukaga ariko n'abandi ntabataninnyukaga nuko nza kubaho rero ngerageza kuyiga amashuri amwe n'amwe eh, ngenda nideburuya ntabona abazungu nkabaribo negera noneho rwose mm, mama wanjye nawe ya- kuko yari yadutaye aho aziye eh, mfite nk'imyaka irindwi niho yatangiye kumbwira ko rwose ndi umu- ndi umuzungu nta kindi bigomba guhinduraho bitagomba no kumbabaza nuko ntangira rero ngeze aho ngaho imyaka yindi ubwo ndayiba- ndayi- ndayisota kuko ni ntabwo byoroshye ku- kuvuga ubuzima bwa bwanjye mu mu mwanya umwe nza kuba adoresante rero eh, nazamu- ndakura mbona mm, nta kundi nabyenza ngomba gushakisha data nuko menya nanjye aho mva ngiye kuri komine bati reka reka reka ni umunyarwanda rwose nta kimuranga tuguhaye nibwo rwose ba- umu- pa- umu- burugumesitiri wari uhari njye n'umuburugumesitiri umwe namenye nta n'abandi namenye arambwira ati "Rwa- urupapuro rwa patride eh, rwose rwanditseho ati jya gushaka so rero ni urupapuro nguhaye njye i burundi bambwira ko data abe burundi ndagenda mushakisha nawe aranyanga aranyirukana
none none ah, kugira ngo aho ngaho wumvikane neza burugumesitiri w'umunyarwanda uhagarariye ubutegetsi bw'u rwanda yaguhaye igipapuro cyerekana yuko nta bwenegihugu ufite ko nta gihugu ufite yego yarabimpaye yampaye igipapuro rwose cyanditseho apatride hambwira ko ntabwo ndi umunyarwanda kandi mama wawe ari umunyarwandakazi mama wanjye ari umunyarwandakazi nyabona ntacyo ntakoze natoye inkwi nakoraga ibintu byose by'abanyarwandakazi rwose nta kintu na gito ahubwo na- nanagerageza kuba umunyarwandakazi kuruta n'abandi nkanga no kwambara imyenda migufi nkifata kinyarwandakazi rwose kugira ngo ah, abantu ba- nakumva umunyarwandakazi nkatora inkwi nkajya guca ubwatsi nkakora ibintu byose ariko ntabwo bigeze banyemera pe ariko hari na bakuru banyu bavutse mu gihe cya gikoronize b'abametisi nabo batazi inkomoko yabo kugeza uyu munsi abo bo muzabafasha mute iby'isabe byari byarambabaje kuva nkifu- nkiri mutoya numvaga n'abo babyeyi twari duturanye nkumva ngo abana bo baragiye kandi ukabona hariho abatigeze barongorwa hariho abari bategereje rwose bategereje ko abana babo bazaza kubatwara ariko byari bimeze nabi ubu naraganiriye nabo nahuye nabo eh, nta matelefoni bari bafite kandi ababikira ba- barababeshyaga amazina yabo ama- yose bakanabahindura niyo washaka kujya gushakisha nyoko ugasanga izina banditse ku kimuranga si ryo ryawe ubwo rero haba amashyirahamwe menshi y'ababi- ya- y'abo b'icyo gihe bari hano mu Bubiligi ni nk'amashyirahamwe nk'atatu cyangwa ane ku buryo ubu icyo nshaka kugira ngo mbamenyeshe ni uko ni abantu bafite imyaka muri za mirongo inani muri mirongo irindwi na- na- n'itanu si na mirongo irindwi uyu munsi iki cyumweru babonye babonye akite de naissance y'uko bazaba akite de naissance ubwo urumva nabo niba baranaje ninaha twebwe twari twarishyizemo ko baje bakiga bagafatwa neza barajwe bafatwa nabi ni bake cyane bagize imana bakabona amafamiye aba- abadoputa akabafata noneho akabaha nasiyonalite baraje ba- rwose ba- ba- ba- ba- babaho nta ka- nta akite de naissance bagira urabyumva ibyo bintu bizagenda gute kugira ngo dukorane dufashe iyo miryango ishaka abantu babo kandi namwe mufite benshi bari aho ngaho mu birigi mu bufaransa nabo bashaka bene wabo bari mu rwanda tuzakorana gute mwumvire neza kuko tubihujije nk'ubu hari umumama umwe eh, witwa madamu schmidt yitwa Hélène Evelyn waranavuga ati jewe ndabizi ko hari umwene wacu ati niba ari mama ugiye gupfa ati ndumva rwose ubu ngubu ategereje yuko mubona uwo mudamu yara- yarababaye pepe pepe pe yarababaye arashakisha haba murumuna we haba mukuru we haba nyina ariko ari persuade yuko nyina ariho Mm? ubwo rero kubera ko ari twe referanse y'abametisi bo muri bo muri afurika bo muri grand lac kandi tukaba twese twa- bamaze ku- ku- kutumenya ba- baranishimye cyane rwose kuko urumva barakuze bishimiye yuko twabafasha noneho tukaba noneho namwe twabamenye rwose byaba byiza yuko mudufasha ku- kudushakira abo bantu mukabishyira ku kuri radiyo mukavuga yuko niba hari n'abari n'abari eh, abafite bene wabo yaba ari mukuru yaba ari murumuna we, yaba ari mutante yaba ari seku- ari se- ari nyirarume cyangwa nde rwose baze mu- baba- baba- babarebe hanyuma natwe muzabitugezaho natwe mukadufasha tugashakira abana bacu ababyeyi babo baba hano mu bihugu byo hanze mwaba mukoze urakoze cyane uwo madamu shimite niwe uba uwa mbere hano mu kiganiro agasaro kaburaga dufasha kubona umuryango mu rwanda n'umwe mu ba mbere bavuye mu rwanda mu gihe cya gikoronizo nongere ngushimire madamu antoinette wimana akazi ukora gakomeye ko guhuza imiryango guhera ubu ishyirahamwe metis dimonde n'ikiganiro agasaro kaburaga tugiye gutahiriza umugozi umwe kugira ngo abo bana bose tubafashe kubona ababyeyi ngaho rero ukomere nkwifurije kugira umunsi mwiza
murakoze cyane nanjye ndabishurije umunsi mwiza murakoze
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona nabibabwiraga mu kanya ijwi ry'amerika ritangiye ku mugaragaro igikorwa cyo gushakira abametisi bavuye mu rwanda mu gihe cya gikoronize imiryango yabo mu rwanda ni nko gukomereza aho twari tugereje kuko uwa mbere ari koreta mushikazi wavuye isave mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'irindwi yimutse mu birigi ajya mu bufaransa turacyashaka kumenya aho aherereye dufatanije n'ishyirahamwe metis du monde uwa mbere dushakira umuryango ni helene veline schmidt yavukiye i butare mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'ibiri ntiyigeze amenya nyina ariko azi se wamubyaye
data yitwaga piyeri shimite akaba ari umukozi wa teritwari ya rwanda urundi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na rimwe
naho se mama wawe uramuzi
ikibabaje ni uko data atigeze ashaka kuba izina rya mama wanjye niyo mpamvu uyu munsi mbitabaje
yaba se yarigeze akubwira iby'amavuko yawe wavukiye he Bien, j'ai un certificat de naissance. J'ai j'ai l'impression que tu as faux. Je suis apparemment sur mon certificat de naissance de Nyanza.
mfite icyemezo cy'amavuko ariko gisa nk'aho ari igihimbano icyemezo mfite cyatangiwe i nyanza ya butare handitse ko mama yitwa merisiyana mukamurera ibyo mfite icyemezo cy'amavuko ariko namenye ko data yakoresheje igihimbano ni nayo mpamvu mbitabaje Apparemment, euh, on m'a fait un faux certificat. Et c'est la raison pour laquelle je fais appel à vous. Parce que il y avait un monsieur qui travaillait avec mon père. Euh, il s'appelait Théodomir Roi Muyumba.
kubera ko hari umugabo wakoranaga na data witwaga teodomiri rwabyumba yambwiye ko mama yakomokaga ibyumba mu majyaruguru y'u rwanda ko atabaga mu majyepfo y'u rwanda yampaye amakuru menshi ntabwo nashoboye kuyakurikirana ariko ubu noneho ndifuza gukurikirana amakuru yose mpawe Et alors là, vraiment, je n'ai jamais suivi ce piste parce que je ne savais pas. Mais maintenant, j'ai tellement envie de te retrouver ma mère que je suivrai tous les pistes.
dites-moi madame schmidt où avez-vous passé les madame schmidt wabaga he mu myaka ya mbere y'amavuko
Je, je pense que je n'ai jamais été à Savé, mon papa, puisqu'il était euh, ntekereza ko nigeze mba mu kigo cy'imfubyi cy'isabe kubera ko data yari umukozi wa leta y'ububiligi yashatse kumujyana isave ahubwo yanshyize mu kigo cy'abihaye imana cyari muri kongo mu karere ka kivu ahitwa rubero katwa niho yanshyize kugira ngo mbe kure ya mama birababaje Katoa Lubero. C'est là où il m'a mis pour m'éloigner de, ma, de mes parents. C'est c'est triste.
Je vous comprends et vous avez quitté le Congo. ndabyumva muva rero muri kongo mujya mu bubirigi Oui, oui. Et quand j'étais en Belgique, on m'a mis dans un orphelinat. Moi, je cherche ma mère.
yego yego ngeze mu burigi banshyize mu kigo cy'imfubyi ariko njyewe ndashaka mama siko mama yabyaye abandi bana siko yashatse undi mugabo witwa faustin karangwa nzi ko mfite barumuna banjye babiri b'impanga bashobora kuba babi dar es salaam ndashaka rwose kubona umuryango wanjye ni ngombwa cyane ntabwo nshaka gupfa ntarabona umuryango wanjye ndabinginze nimumfashe que peut-être elles sont à, à Dar es Salaam. J'ai envie de retrouver ma famille. C'est extrêmement important pour moi. Je ne, veux, je ne peux pas mourir avant de retrouver ma famille. S'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît.
Nous allons vous aider madame la voix de l'Amerique tuzabafasha ndabikwijeje ijwi ry'Amerika yashyizeho kino kiganiro kugira ngo kibafashe kubona imiryango yanyu
ndabashimiye cyane rwose
agasaro kaburaga
tukimara kwakira dosiye ubusabe bwa madame Lene Veline Schmidt twahise dutangira iperereza icyo twakwemeza ni uko koko icyemezo cy'amavuko yakorewe ari igihimbano icyemezo yavukiyeho kiriho imangu ya leta kikaba kigaragaza ko yavutse ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'ibiri icyemezo cyahimbwe kigaragaza ko yavutse ku itariki itariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'ine ikigaragaza ko ari igihimbano ni uko noteri witwa bowensi w'umubirigi yagishyiriyeho umukono i buruseli ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'ine umwana ataravuka abashyizeho umukono ni nyakwigendera paul nzabonimana wari umukozi mu biro byandika abaturage i butare na nyakwigendera francois xavier sezirahiga wari prefe tangishaka evariste na higiro gaspard bari abakozi ba perefegitura abo bose bashyize umukono ku cyemezo kigaragaza ko yavutse muri mirongo itandatu na kane kandi yaravutse muri mirongo itanu n'ibiri andi makuru twabonye ni uko nyina atari meresiya na mukamurera ahubwo nk'uko nawe abyemeza nyina yitwa stefania nyirantengwa waje gushakana na faustin karangwa wari umuforomo mu mutara turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda hafi aho bahungiye muri uganda muri mirongo itanu n'icyenda baba mu nkambi ya mbarara afite na musaza we witwa higiro evergiste se w'uwitwa rafayire gasana bashobora kuba baratuye muri kenya ndetse no muri tanzania abantu rero bahungiye muri uganda muri mirongo itanu n'icyenda abatuye mu nkambi ya mbarara mwese ndabatabaje niba mwibuka nyakwigendera faustin karangwa wari umuforomo mu mutara n'umugore we stefania nyirantengwa wabyaye impanga imwe muri zo ikaba yitwa maderena ishobora kuba iba muri tanzania ni muduha amakuru mwese abanyabutare n'abanyabyumba muzi umubirigi witwa pierre schmidt nimutubwire uwo babyaranye helene veline schmidt uvuga ko atazapfa atamenye aho akomoka ikiganiro agasaro kaburaga cy'umunsi ni hano tugisoreje ndifuza kubaha nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha muyandike hafi ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru iyo ni nimero yanjye nimwandika n'igihe uzajya wakira ubutumwa mbibutse ko igikorwa cyo gushaka ababuranye n'ababa ari igikorwa cy'urukundo n'ineza nta kiguzi ntihazagire ubasaba amafaranga bizeza ko azabafasha kongeraho ntibibaho iki ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyo gushyigikira ubusabane mu bantu naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana